radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu abo mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikira kuri fm 88 ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora kuri interineti mudusanga kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com ni umwanya w'ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
turabasuhuje inshuti z'ikiganiro murisanga tubaha ikaze kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu u rwanda rwatangaje ku mugaragaro ikoreshwa rya interineti gusa yatangiye gukwirakwira hirya no hino mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu iri terambere rigeze mu rwanda hari byinshi ryahinduye mu gihugu mu mikorere hafi yose y'ubuzima bwacyo muri yo harimo n'imikorere y'itangazamakuru kuva ku kigo kimwe rukumbi cy'itangazamakuru rya leta kugera ku bitangazamakuru birenga ijana na mirongo inani nk'uko bigaragara ku rubuga rw'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu rwanda ubu bwiyongere kandi bugaragara mu ngeri zose z'ibitangazamakuru yaba radiyo televiziyo n'ibinyamakuru ibi byose kandi niko mu buryo bumwe cyangwa ubundi byifashishije interineti dore ko hari n'ibinyuza ibiganiro mu majwi amashusho cyangwa inyandiko zabyo ku mbuga za interineti si ibyo gusa ariko ikoranabuhanga rya interineti ryazanye mu itangazamakuru kuko hari n'imbuga nkoranyambaga zikoreshwa mu guhanahana amakuru gusakaza avomwe ku isoko cyangwa mu bundi buryo bunyuranye bw'itumanaho bitandukanye n'uko byari bimeze mu myaka irenga gato makumyabiri ishize ubu amakuru y'ikintu kibaye mu rusisiro rwo mu cyaro ashobora gukwirakwira ku isi yose mu minota mike ibyo ntibyoroheje uburyo bwo gutara no gutangaza amakuru gusa hari n'ibibazo byaje bibiherekeje nko kwiyongera no gukwirakwira kw'impuha mu buryo bworoshye gukwirakwiza imvugo cyangwa inyandiko zishobora gutera umwiryane muri rubanda gushyira hanze amashusho cyangwa amafoto afatwa nk'ayakagombye kubibanga n'ibindi bikorwa bitandukanye bivuze ko iryo terambere ryongereye akazi k'abagomba guhagarara mu byuho byavutse mu gukumira ibifatwa nk'ibidakwiriye hagahita ibifitiye rubanda akamaro ni muri urwo rwego mu minsi mike ishize urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ruherutse kuburira abakoresha iryo koranabuhanga mu itangazamakuru ko rugiye gutangira gukurikirana abarikoresha nabi ngo bahanwe ubu rero uko ubona bigenda ubu burenganzira bwo gutanga ibitekerezo bugenda bwaguka bugera kuri benshi kuri henshi mu buryo bwinshi hari ibyaha ubona bigenda bikorerwa kuri izo mbuga nkoranyambaga dusaba abantu ko bagomba kubireka cyangwa bagasobanukirwa bakamenya uburyo bigomba gukorwamo ko bakamenya iby'itegeko nshinga riteganya
uyu ni tiyeri murangira uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda turaganira nawe mu buryo burambuye mu kanya mu rwanda abantu bakoresha izi mbuga barimo abanyamakuru b'umwuga n'abandi ku giti cyabo batabigize umwuga mu gihe izi mbuga zimwe na zimwe zitanga uburyo bw'amafaranga binyuze mu kwamamaza abazigana bagenda baba benshi ari nako ibyo batangaza bigora igenzura ku nzego zibishinzwe bamwe mu banyamakuru bakorera mu rwanda bafite impungenge ko uyu muburo ushobora kuzabangamira ubwisanzure bwabo ariko abandi babona ari igikorwa kiziye igihe bakireka umwuga uhabwa agaciro gakwiriye na rubanda ihabwa amakuru yumutse ese inzego z'u rwanda zishobora kugenzura ikoreshwa ry'iri koranabuhanga ntawuhutajwe urwego rw'ubugenzacyaha se ruzakurikiza uwuhe murongo mu kubikora iri tegeko nshinga risanzwe ruha umunyarwanda uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo hari aho rihera n'aho rigarukira ku byerekeye iyi ngingo abanyamakuru babigize umwuga se bo babona bate ubu buryo ibi bibazo n'ibindi nibyo turi bugerageze gusuzuma mu kiganiro muri sanga twabateguriye uyu munsi muri kumwe na jeffrey mutagoma
Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Dusangiri jambo yahuje benshi muri sanga yakonse byinshi agasaro kaburaga nyuma y'aho urwego rushinzwe ubugenzacyaha rutangiye imbuzi ku bakoresha imbuga za interineti mu buryo bunyuranyije n'amategeko ijwi ry'amerika yashatse kumenya ingamba zigiye gufatwa abashobora guhanwa n'iri tegeko ibihano bashobora guhabwa n'ibindi bibazo bitandukanye bireba abatangariza amakuru ku murongo wa interineti kuri mikoro ya mugenzi wacu asumuta kaboyi umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda thierry murangira aratangira asobanura impamvu uru rwego rwatanze imbuzi ubu rero uko ubona bigenda ubu burenganzira bwo gutanga ibitekerezo bugenda bwaguka bugera kuri benshi kuri henshi ku- mu buryo bwinshi Ah, hari ibyaha ubona bigenda bikorerwa eh, kuri izo mbuga nkoranyambaga dusaba abantu ko bagomba kubireka ah, cyangwa bagasobanukirwa baka- bakamenya uburyo bigomba gukorwamo ko eh, bakamenya ibyo itegeko nshinga riteganya itegeko nshinga ry'u rwanda icyo riteganya ingingo ya mirongo itatu n'umunani iteganya i- i- iravuga ati ubwisanzure bw'itangazamakuru ubwo kugaragaza ibitekerezo n'ubwo guhabwa amakuru buremewe kandi bwubahirizwa na leta ubu ni umurongo ngenderwaho ugaragaza ko gutanga ibitekerezo ari uburenganzira bwa buri muntu uwo ari we wese so umunyarwanda wese rero cyangwa n'undi uwo ari we wese yemerewe ubu burenganzira bwo gutanga ibitekerezo hanyuma rero iri tegeko n'ubundi ryahise rishyiraho icyo bita irengayobora ari byo mm, exception iravuga ati nubwo wemerewe gutanga ibitekerezo o, nubwo wemerewe ubwo burenganzira hari umurongo ntarengwa ugomba kubahiriza uwo murongo rero washyizweho ni- n'ingingo n'ubundi ya mirongo itatu n'umunani aho bivuga ati ubwisanzure bwo guta- kugaragaza ibitekerezo n'ubwo guhabwa amakuru ntibugomba kubangamira ituze rusange rya rubanda ntabwo ugomba gukoresha amagambo amagambo abangamira ituze rusange rya rubanda amagambo akurura ivangura amagambo akurura amacakubiri ntabwo kwa gutanga ibite- rirongera riravuga ati kwa gutanga ibitekerezo ntibigomba kubangamira imyifatire mbonezabupfura aho utagomba gukora ibintu bibangamiye imyifatire mbonezabupfura utagomba gu- gukoresha amagambo mm, abangamiye icyubahiro n'agaciro by'abandi kwivanga mu mibereho bwite y'abandi eh, ugomba no gukoresha amagambo atabangamiye abana amagambo agaragaza ukurengera urubyiruko n'abana iyo rero akaba ari umurongo ngenderwaho washyizweho n'itegeko nshinga itegeko nshinga rigenga buri muntu wese muri iki gihugu
hari umwe muvuze muti eh, abagikoresha bagakora ibyaha hari abo mubona mu rwanda icyo ki- icyo- nubwo iri tegeko ari itegeko nshinga ry'u rwanda abo mu mu- mu rwanda mubona byaratangiye abakoresha eh, ikoranabuhanga bagakora ibyaha birahari abisunga izi mbuga nkoranyambaga bagakora ibyaha abenshi bagejejwe mu nkiko uh, n'abandi ubona bafite tandansi turababurira ko babireka kuko ni ibyaha bihanwa n'amategeko y'u rwanda amategeko agaragara kandi nta rwitwazo rubaho kuvuga ko utazi amategeko Yego.
nta rwitwazo ruriho nicyo nari ngiye kugarukaho nta rwitwazo ruriho ko umuntu atazi amategeko kuki habaho kubanza kuburira niba bihari kuki mudahita mureba umuntu wakoze icyo cyaha impamvu kuburira ni rib ifite inshingano eshatu igenderaho inkingi nyamukuru eshatu igenderaho yubakiyeho akazi kayo hariho gukumira ibyaha gutahura ibyaha no kugenza ibyaha iyo rero turi kwigisha abantu ni ugukumira ibyaha kuko nicyo kintu cy'ibanze iyo ukumiriye ibyaha buriya uba urinze byinshi abantu barumva uwanze kubikurikiza rero uwanze gukurikiza izo nama akarenga akagera ku- akarenga amategeko amategeko aramuhana kandi hariho abamaze kugezwa imbere y'inkiko bazwi yego uyu munsi hari abo hari umunyamakuru dufite umunyamakuru mwinshi cyane yandika kuri murandasi eh, murigisha muri rusange cyangwa hari uwo mumaze guhamagara muti kanaka kanaka kanaka kugira ngo wenda ntiyabirengaho azaba avuga ati muzabe muvuga muti twaguhaye umwanya wo kwigira twarakubwiye twarakubwiye iki n'iki iki n'iki n'iki turigisha abantu ah, kuko harimo ibice bibiri hariho abatumirwa kuri za mbuga nkoranyambaga ah, bagatumirwa bagahabwa bakagenda bakavugiraho amagambo agize ibyaha ibya- ibyaha urumva ari uwatanze urubuga rwa ngo rukoreshwe mu gusakaza ya magambo arimo cengezamatwara rigamije gukurura imvururu muri rubanda kwangisha abantu abandi abo nabo bafite ba- barebwa n'itegeko ababivugiyeho rero nabo barebwa n'itegeko bose bagirwa inama hariho ababikurikiza abatabikurikiza nabo amategeko arakurikizwa baka- bakagizwa imbere y'ubutabera yego iki kintu mukibonye hashize igihe kingana iki ku buryo muvuga mu kiracyari muri faze yo kwigisha Uh, faze yo kwigisha tuyigendanya uh, ni- n'iyo guhana kuwanze ku- ku- kuwanze ku- kumva uh, inama yagiriwe Eh, kuva ribu yatangira byari bihari ni- ni- ibi nabyo ni ibyaha biza mu byaha bikore- bi- bikorerwa kuri interineti cyangwa kuri murandasi aho tugenda du- dukangurira abantu uburyo bagomba kubyirinda gusa icyo nshaka ku- uh, ngira ngo abatwumva nabo basobanukirwe ntabwo bigomba kwitiranwa no gutanga ibi- no kubangamirwa mu buryo bwo gutanga ibitekerezo kuko uh, itegeko nshinga rirabivuga neza rikabisobanura ko buri muntu wese yemerewe gutanga ibitekerezo ariko muri kwa gutanga ibitekerezo hari ibyo ugomba kwirinda hari umurongo utagomba kurenga ugomba kubahiriza ituze rusange rya rubanda imyifatire mbonezabupfura icyubahiro n'agaciro ukirinda kwivanga mu mibereho bwite igihe cyose rero warenze uwo murongo itegeko riba rikureba uh, rirakurikizwa
hari ingero nk'abenda mwaduka nk'ibyo bintu bigaragara ku mbuga nkoranyambaga mukavuga muti nk'uyu nguyu nubwo wenda atarakurikirana ariko ari mu murongo mubi twakaba tumwihanangiriza nk'ibiganiro bimwe bimwe yita kugira ngo n'uzabyumva azavuga ati njye nibwiraga ko ibyo ndi gukora birimo kubaka ntabwo byaba byiza ko wenda twagira uwo dutunga agatoki ngira ngo iyo tumuhamagaye nawe arabyumva ababizi n'uwo tubwira ababizi hatagira uwumva ko yibasiwe gusa muri rusange uwumva ko afite umurongo wo- wo kuba u- umurongo aho abantu usanga baku- bavugiraho amagambo y'amacakubiri apfobya jenoside akurura inzangano abo ngabo bose ngira ngo ba- baba babyumva barabyumva ko nabo isaha iyo ari yo yose itegeko rishobora kubageraho Yego.
Mm, tutagize uwo dutunga agatoki ngira ngo ba- barizi kandi barabyumva hari uwabyumva akavuga ngo ni ukuniga itangazamakuru ni ubwisanzure ko waba undi watumiwe aje kuvuga icyo atekereza kandi nanone kuvuga icyo atekereza ni uburenganzira bw'umuntu yaba umunyamakuru wamutumiye nawe yamutumiye ko wenda azi ko hari icyo amukuraho undi byakwitirwa ko ari uburyo bwo kugira ngo wenda mukontorore ibivugwa byose nu- n'unenga ntanenge no- ntibyakwitwa gutyo nkunze ko ukoresheje ijambo ngo byakwitirirwa urumva iyo byitiriwe ntabwo biba bivuga ko ariko kuri Eh, ntabwo ariko kuri nta kunenga itangazamakuru kuko no ku isi yose si mu rwanda gusa n'isi yose eh, ubwisanzure bw'itangazamakuru buhabwa buri muntu wese ariko iyo urenze umurongo ngenderwaho washyizweho n'amategeko ni itegeko nshinga icyo gihe amategeko aragukwiye si gusa umwihariko ku rwanda ni ku isi hose ntabwo byakwitirirwa ntabwo bigomba kwitirirwa kuniga itangazamakuru kuko ntabwo itangazamakuru riba rinizwe ahubwo wowe utangaza amakuru atarimo amagambo akurura inzangano hate speech atarimo amagambo akurura imvururu atarimo amagambo o, yo gupfobya jenoside yo gucengeza amatwara yicengeza amatwara yo gupfobya jenoside ibyo ngibyo nta kibazo kiba gihari ku bwerekeye amategeko ntabwo rero nkeka ko byaba ari kuniga ibihano itangazamakuru ibihano bireba umunyamakuru wakora icyo kintu akakirengaho bihagaze gute ubwo biterwa n'igihano yaba yakoze eh, ntabwo turi buvuge ko eh, ntabwo bigomba kumvikana ko ari abanyamakuru kuko na- n'abariya bantu bose badutangarije hariya sinzi ko ari abanyamakuru Eh, uzi ko citizen journalism yasakaye yageze ku bantu bose Ah, ntabwo navuga ko ah, twakwibyitira abanyamakuru ni umuntu wese Oh, harimo oh, duhereye ku- kuri aba bafite ba- ba nyiri imiyoboro kuko bafite inshingano zo gu- kudafata inshingano bahanirwa kudafata ingamba zo guhagarika isakaza ry'amakuru harimo ayo makuru icengezamatwara amakuru harimo eh, amakuru abiba inzangano Ah, icyo gihe rero hazamo ibihano ah, bitangwa n'urukiko hanishwa iyo bihamijwe n'urukiko hanishwa ihazabu hagati ya miliyoni imwe eh, na miliyoni eshatu ariko noneho iyo hari nk'amagambo yavugiwemo yo gutangaza ibihuha haz- hariho hazamo igifungo hagati y'imyaka itatu n'itanu iyo ah, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u rwanda ibihugu by'amahanga ibihano naho biriyongera hazamo hagati y'imyaka irindwi n'imyaka icumi guteza imvururu iyo harimo im- amakuru ateza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ibihano nabyo birazamuka bikajya hagati y'imyaka icumi na cumi n'itanu Ah, uko rero urumva biterwa n'icyo umuntu aba yakoze n'ibyo yahamwa n'urukiko yego hanyuma wenda tugana ku musozi w'iki kiganiro bibu ifite ubushobozi bwo kuba yahagarika cya gitangazamakuru
Ah, ubwo ubushobozi sinzi icyo ushatse kumbaza niba ari ubushobozi mu rwego rwo ku
ku mategeko eh, ku- ububasha ububasha ububasha Ah, reka wenda ahangaha tuvuge ko urukiko kuko rib ikora ikora dosiye ikohereza mu rukiko ubwo decision cyangwa ah, umwanzuro ufatwa n'urukiko bitewe ni- n'ibyo ni- ni- ni- ni- n'icyaha yaha- urwo- icyo gitangazamakuru cyahamijwe
tureka turangize ku iki kibazo mushaka kubaza ngo ubu murimo kwigisha murimo gusobanura ariko mukavuga muti abako- hari abakora ibyaha kuri iyi miyoboro nabo wabona iki kiganiro cyangwa se n'abitabiriye ubwo butumire barumva ko ibyo bintu bizarangira bya barumva ko da- nta dedirayini mubahaye mukavuga muti twarigishije twarasobanuye twarabatumiye ariko werekeye iki n'iki nta nta deadline dutanga Ah, nta deadline wavuga ngo guhera itariki n'iyi ngo tuzatangira gukora ibi ngibi ahubwo umuntu wumva iki kiganiro yagombye kumva ko byatangiye ubu ngubu kuko niba uhamagajwe ukabazwa iperereza ritangiye kugukorwaho ntabwo ntabwo nifuriza abantu ko byagera aho ngaho ubu ngubu wagombye guhindura editorial line yi- eh, editorial line yawe ntibe editorial line cyangwa umurongo ngenderwaho ari umurongo wo kurwanga n'amategeko cyangwa ubangamira amategeko No- wagombye kuba ari umurongo ukurikiza amategeko nk'uko itegeko nshinga ribivuga niba utangaza amakuru akurura imvururu muri rubanda acengeza amatwara ah, abiga urwango apfobya jenoside aho ngaho wumve ko igihe icyo ari cyo cyose amategeko ukuboko k'ubutabera kwakugeraho ikibazo ni uko azumva ko a- atari ko abyumva azavuga ati ntabwo ncageze amatwara ntabwo ntabwo mfobya jenoside benshi ni nako bavuga kugira ngo azamenye ko ari icyaha azabibwirwa n'iki Eh, ntabwo sinkeka ko abenshi babiyobewe kuko iyo bak- iyo tugusobanuriye kuko ni ni ibintu ni ibintu byumvikana ntushobora kumbwira ngo ah, ngo umu- umuntu wavuze ngo eh, jenoside yatewe n'ihanuka ry'indege ngo avuga ngo ntabwo abizi jenoside tuzi ko yatangiye tuzi ko yateguwe ntabwo ushobora gukoresha amagambo abiburwa abwira abantu ngo babyuke bajye kwigaragambya babyuke bajye gukora ngo uvuge ngo ntabwo ngo ngo ngo ntabwo ubizi ko ari icyaha mu by'ukuri uba ubizi ko ari icyaha ngira ngo ntabwo wakoresha ibiganiro bikurura amacakubiri ngo uze ko witwaze ko atari icyaha ngira ngo uba ubizi umuntu uri resiponsabure umuntu mukuru wese aba azi ko aba azi ibyo akora n'uburemere bifite ibi bintu twavuze ni nabyo birareba eh, ba bandi batumiwe nabo birabareba rwose rwose Eh, mm, murakoze cyane ndakoze arakoze mugenzi wacu asumuta kaboyi waganiraga n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Thierry murangira mu kanya turagaruka ku mikorere y'itangazamakuru rikoresha imbuga za interineti ibibazo by'umwuga n'ahazaza h'itangazamakuru rikoresha ubu buryo ariko reka tubanze twumve uko umwe mu banyamakuru bakoresha urubuga rwa interineti yakiriye iyi mbuzi y'urwego rw'ubugenzacyaha jean de dieu karinijabo akorera primo tv ikorera ku murongo wa youtube
murakoze Geoffrey n'abakurikiye ijwi rya amerika muri aka kanya eh, njye ntabwo nagifashe nk'icyemezo cyafashwe na leta y'u rwanda ahubwo nabibonye nk'ibintu byatangajwe gusa n'umuvugizi w'urwego rushinzwe ubugenzacyaha rib anatanga ingero avuga bimwe mu bitangazamakuru bikorera kuri interineti nk'uko wari ubivuze avuga inkuru atanga n'ingero z'inkuru bagiye batangaza ariko eh, niba umuntu avuga ko bagiye gufatira ibyemezo umuntu runaka ukoresha urubuga nkoranyambaga nabi ntabwo bivuze ko ari itangazo ryasohowe na leta y'u rwanda ahubwo ni uko biri mu nshingano z'ubugenzacyaha abakurikira imbuga nkoranyambaga cyane cyane youtube muribuka madame ryamugwiza idamange wabifungiwe nyuma yo kunyuzaho amagambo urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu rwanda rib rwavuze ko agize ibyaha ntabwo rero ngewe byantunguye kuko n'ubusanzwe uretse eh, na youtube no kuri twitter hari abasore mu minsi yashize polisi yataye muri yombi bivugwa ko batangaje amakuru y'ibihuha gukurikirana abakoresha nabi imbuga nkoranyambaga mu gihe bigize icyaha ibyo batangaje nizera ko atari n'ikintu cyo kwirirwa leta y'u rwanda isohorera nk'itangazo ahubwo ari ikurikizwa ry'amategeko none aho kugira ngo ayo mategeko akomeze akurikizwe nk'uko byari bisanzwe itangazo ryarasohotse wowe wabyakiriye ute Eh, njyewe nabyakiriye nk'ibisanzwe bikorwa kuko n'ubundi eh, ababikoze mu bihe bitandukanye bagiye bakurikiranwa ntabwo numva ko icyo gikwiye kwitwa ikintu kidasanzwe kubera ko n'ubundi iyo igikorwa kigize icyaha amategeko arakurikizwa uri umunyamakuru ukorera mu rwanda ukurikirana iby'itangazamakuru ryaho ibitangazamakuru bitandukanye byaba ibikorera kuri youtube byaba ibikorera ku zindi mbuga Eh, ushatse kuvuga ko ubona ko nta kibazo kirimo bikora neza ku buryo itangazo ry'imbuzi ryo muri urwo rwego ritari rikenewe byari bikwiriye gukomeza uko bisanzwe iri tangazo eh, ryari rikenewe cyane ariko nkabona kuri njye atari ryo ryihutirwa cyane kuko hari inzego nyinshi zishinzwe eh, gufasha abanyamakuru n'abaturage kuyungurura ibyo batangaza no kongera guhwitura abaturage gusesengura neza ibitangazwa nakabaye nishima nk'urwego eh, rgb rmc arg ishyirahamwe nyarwanda ry'abanyamakuru bakora ibiganiro bitandukanye byo gukangurira abaturage no kubagaragaza ko ibitangazwa ku mbuga nkoranyambaga zose cyane cyane youtube atari ukuri kandi ko harimo ibishobora kubayobya nubwo harimo na byinshi bishobora eh, kuzuza za nshingano z'itangazamakuru zo kubasusurutsa eh, kubigisha ndetse no kubagezaho amakuru Eh, rero ririya tangazo ry'ubwaryo riraza nk'irikumira ariko kandi imbaraga zakabaye zishyirwa cyane no mu kwigisha abaturage kugira ngo batazajya bizera buri gitangajwe cyose kuko n'ejo haza umuntu akajya kuri youtube akavuga ati muhaguruke tujye aha n'aha ukumva batabisesenguye neza barahagurutse baramukurikira tujye noneho ku mikorere y'itangazamakuru nyirizina kuko hari abakoresha imbuga nka ziriya atari abanyamakuru ari abantu bishakira ibyo bita viyuzi cyangwa se ababareba kugira ngo bagwize umubare babone eh, indonke banyuze muri ubwo buryo ariko hakaba hari n'abanyamakuru mu by'ukuri bafite ikarita y'umwuga wo gukora itangazamakuru aho mu rwanda urabona kiriya cyemezo cyangwa se ririya tangazo hari icyo rizakoma mu nkokora mu mikorere isanzwe y'abanyamakuru
ubundi byari bikwiye kandi bikwiye no gushyirwamo imbaraga cyane kuko nk'uko ubivuze hari ababikora mu rwego rwo kwishakira viyuzi kugira ngo babone indonke ariko hari n'abanyamakuru b'umwuga bakomeza kubikora bakurikije amahame ngengamyitwarire y'umwuga w'itangazamakuru ku ruhande rumwe rero nkavuga nti abo banyamakuru bakora nk'uko bikwiye n'ubundi iryo tangazo ryabaho cyangwa ritabaho ntibikwiye kubareba n'ubwo muri iyi minsi usanga hari abantu bahagurukiye niba ari ukutamenya amahame y'umwuga niba ari kwirengagiza amahame y'umwuga bakumva ko mu gihe waba ukoze ikiganiro cy'umuntu utumva ibintu kimwe n'ubutegetsi bibaye ikibazo mu gihe waba uhaye umuntu uvuga ibintu wenda abategetsi cyangwa abayobozi mu nzego zitandukanye badashaka kumva ukumva bibaye ikibazo ariko bitavuze ko nk'umunyamakuru udakwiye nanone niba umuntu yaremerewe gukorera mu gihugu akaba ari mu gihugu ibyo atangaza akaba nta rubo abimufatira ngo amuhane ngo amufunge bikaba bivuze ko uwo muntu gusa ari we ugamije gutunga urutoki ngo ngo wavugishije umuntu ufite ibitekerezo bitandukanye n'ibya leta ntabwo ibyo ngibyo nabyo ribu yabikora kuko irumva ko itabikoze kinyamwuga ariko nanone hakaba n'abandi bitwaza izi mbuga nkoranyambaga akaba yanakora sitori cyangwa inkuru iri fikisiti inkuru iri fikisiti ubwo ni inkuru yacuze umuntu akaba yacura inkuru ari nabyo izi nzego nyine zishinzwe iperereza ziba zikwiye gukurikirana kuruta uko zakurikirana amagambo iyo wavuze ko wavugishije umuntu wenda utumva ibintu kimwe n'ubutegetsi cyangwa se wavugishije umuntu wenda kuri bo utari ukwiye kuba uvugana nawe
noneho rero nimba mbyumva neza hashobora kuba harabaye ikintu cyo kwikanga mu banyamakuru bigenga cyane cyane abavugisha cyangwa se abanyamakuru bategamiye kuri leta bashobora kuba barikanze bumvise rino tangazo nta hantu umunyamakuru akwiye kuba yegamiye umunyamakuru atangaje ibitandukanye n'ibyo leta wenda yifuza ko ashyigikiye cyangwa ashaka guteza imbere uwo muntu ufite ibitekerezo bitavuga rumwe n'ibya leta ahubwo ni uko hari urundi ruhande leta ikwiye kwihanganira kumva nubwo byaba atari wo murongo yasetinze ibyo ntabwo mvuze ngo leta irabikora ikaba yakanga umunyamakuru ahubwo ni uko hari bamwe mu bantu benyegeza bashaka ko leta ikanga n'uwo munyamakuru kuko yavugishije umuntu ntabwo ari leta ku giti cyayo ahubwo ni abantu dusigaye twita ko ari abantu bishyira imbere agashaka kugaragaza ko ari we ukunda igihugu kurenza abandi mwene abo rero nibo usanga batuma rimwe na rimwe inzego zimwe zishobora kugira gutya zikaba zatumiza umuntu zikamubaza ziti kuki wavugishije runaka kuki watangaje ibi kuki ureka komantere zigatanga gutambuka ibintu mu by'ukuri wumva ntaho byaba byubaka uyu mwuga cyangwa se nta naho byaba byubaka ibitekerezo by'impande zombi kandi umunyamakuru aba akwiye kujya hagati y'izo mpande zombi abo rero wita abagatolika kurusha papa wibwira ko babikora kubera ko wenda baba banabihemberwa cyangwa mu rwanda koko hari abanyamakuru benyegeza cyangwa banenga bagakabya bahagaragara bwa n'akarinijabo Jeffrey ikibazo ntabwo ari ko babihemberwa cyangwa batabihemberwa ikibazo ni iyo myumvire ubwayo uwaguhemba wese ufite iyo myumvire nawe arumva icyo yaba aguhembeye cyangwa se murumva icyo yaba aguhembeye ikindi kuvuga umunyamakuru aranenga agakabya hari umurongo ntarengwa wo kunenga kubera ko umunyamakuru mbere yuko umunyamakuru ni umunyarwanda kandi umunyarwanda wese ategerezwa gukurikiza amategeko niba rero ubona umuntu anenga agakabya kurikiza icyo amategeko ateganya wikoresha uburyo ubwo aribwo bwose bwo kumutera ubwoba cyangwa se kumubuza gutangaza ibintu we kurikiza icyo amategeko ateganya gusa hari abanyamakuru bakoresha amagambo aremereye cyangwa se arimo amarangamutima ariko wareba ugasanga inkuru batangaje zabaye ndetse bimwe bakabizana uko byakabaye aho byabereye bakabishyira hariya imbuzi nk'iyi ntiyaba ari gasopo ku banyamakuru nk'abo cyane cyane bagaragaza amarangamutima cyangwa bakoresha amagambo akomeye mu byo batangaza kabone n'ubwo byaba ari ukuri ntabwo abanyamakuru ari shyashya ariko nta n'ubwo nabuza umuntu kubahamagaza no kubibutsa ko wenda bari gutandukira no kurengera ariko kandi niba hari n'amategeko akwiye kujyaho yo kuvuga ngo wavuze urarengera ugaragaza amarangamutima kandi bidakwiye ayo mategeko nayo ntagaragazwe hanyuma uwahamagajwe akarenga kuri ibyo akongera akagirwa inama akarenga kuri ibyo akurikiranwe noneho hifashishwa amategeko
reka noneho turebe ingaruka mu by'ukuri biriya bintu bigiye kugera wowe urabona ko bizagira izihe ngaruka ku itangazamakuru mu rwanda
ndatekereza ko umunyamakuru wemeranya n'umutimanama ko akora kinyamwuga bitazamuhungabanya kubera ko u rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko ahubwo hakaba hasigaye kureba uko akurikizwa reka niba turi igihugu kigendera ku mategeko umuntu akaba yarenze ku mategeko aho kumuhamagara ngo umutere ubwoba mwereke ngo itegeko riteganya iki ntabwo mvuze ko hari uwo bateye ubwoba kubera ko kuguhamagara ngo ugirwe inama bitandukanye no kugutera ubwoba nibamuhamagare bamubwire bati itegeko riteganya ibi nibarangiza kumubwira bati itegeko riteganya ibi akurikiranwa hakurikijwe itegeko cyangwa se agirwa inama hakurikijwe icyo wenda sosiyete imushakaho naho ubundi ingaruka yindi mbona bishobora gutera cyane cyane ni nziza kuko bishobora gutuma bibuza wa wundi wajyaga kuri yutube ashaka indonke acika intege kandi koko birakwiye ko acibwa intege hanyuma noneho agasigara hakora wa wundi ukora mu buryo bwa kinyamwuga kuko abo ngabo nabo baratobera bakora mu buryo bwa kinyamwuga nubwo baba bashyiramo no gukabiriza kugira ngo basige icyasha ubutegetsi ariko baba banatobera wa wundi ukora kinyamwuga
wigeze kuvuga ko umunyamakuru atagombye kugira aho abogamira kandi koko nibyo ariko ndenda kukubaza nk'abantu bashobora kugaragara kuba baramaze gushyirwa mu byiciro by'aba bantu bakoresha nabi imbuga nkoranyambaga wenda hari nk'uwo byabayeho rimwe akaba yabihanirwa nyuma akazarangiza igihano agakomeza akazi ariko yaramaze kwinjira kwambara iriya sura ntubona ko bishobora kumugora kubona amakuru cyangwa se kuba yatumirwa nko mu biganiro cyangwa akagezwaho aho ashobora kujya gutara amakuru gutumirwa mu manama n'ahandi nk'aho amakuru ava
sinzi niba ari uko rimwe na rimwe tuba turi kuri teleyo mu rwanda ariko mu mwuga w'itangazamakuru iyo twiga bakubwira ko ashake peyi sa puresi buri gihugu n'itangazamakuru ryacyo ntabwo nizera ko ibingibi wenda bishobora kuba bikorwa mu rwanda gusa kuko ntekereza ko biri hirya no hino ku isi ahubwo ikigiye gitandukanye akaba ari uburyo bw'uko bihita bigaragara hamwe cyangwa ahandi ntibihite bigaragara kuko ni ibintu ngira ngo abantu bakurikirana koreya ya ruguru barabizi ko muri koreya ya ruguru ho itangazamakuru rinizwe ku buryo bugaragara rero nibwira ko mu rwanda ntabwo navuga ko guheza abanyamakuru ngo ni uko batavuga ibyo leta ishaka cyangwa se kutabaheza bishingiye gusa ku kuba batanezezwa n'ibyo batangaza kuko n'igihugu kiba gikeneye public relation gikeneye kugaragaza isura nziza ibyo nge nk'umunyamakuru ndabyumva ariko n'utagaragaza isura nziza yacyo si uko aba yanze igihugu rimwe na rimwe hari n'ubikora kugira ngo ibikorwa nabi cyane cyane mu buyobozi bw'inzego z'ibanze bikosoke kandi bigira umurongo bihabwa ntabwo ari uko umuyobozi ku giti cye uba wabikoze ari umurongo w'igihugu aba yahawe rimwe na rimwe cyangwa se n'ubwo waba ari wo yaba awushyira mu bikorwa nabi reka noneho tugaruke ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu rwanda uri mu rwanda niho ukorera hambere hari imiryango imwe n'imwe yagiye ivuga ko mu rwanda nta bwisanzure bw'itangazamakuru buhari ko abanyamakuru batarebwa ijisho ryiza n'inzego z'ubutegetsi wowe niho uri ubu bimeze gute wowe nk'umunyamakuru mu rwanda icyo kintu kibona ute
murakoze ubwisanzure bw'itangazamakuru kuri ngewe mu rwanda ntabwo navuga ko buhari nk'ubw'abanyamakuru dukeneye ariko nta nubwo navuga ko budahari nk'ubwo dukwiriye muri iki gihe u rwanda ni igihugu gifite amateka mashya cyane cyane bamwe bagifite ibikomere ku buryo hari ingingo zimwe na zimwe abantu kuzitangaza bisaba kwigengesera nk'ingingo igaruka kuri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ni ingingo iri sensitive abantu kuyitangaza bikwiye kwitonderwa nk'uko nanjye mbyemera nk'umunyamakuru mbere yuko umunyamakuru ndi umunyarwanda kandi amateka y'u rwanda tuyasangiye nk'abanyarwanda nubwo tutayumva kimwe ariko nta wenda kuyakuraho ni amateka y'u rwanda ibindi byose byaza byaza bishamikiye kuko ari amateka y'u rwanda ubwisanzure bw'itangazamakuru akenshi iyo wabureba burebera ku ngingo nk'iyo ngiyo mbere na mbere ko hari self censorship cyangwa se kwirinda kugira ibyo abanyamakuru dutangaza ku ruhande rumwe nkabona njye hari ibyo koko dukwiye kwigengeseraho nubwo twabitangaza ariko tugashyiramo kwigengesera icya kabiri ubwisanzure bw'itangazamakuru iyo urebye mu rwanda bugenda butera imbere bishingiye ku mategeko yagiye ashyirwaho yorohereza abanyamakuru kugera ku nkuru yorohereza umuntu gushinga igitangazamakuru yorohereza n'umunyamakuru wagiranye ikibazo n'umuturage kuvuga ngo bagikemura bate cyangwa se no mu gihe leta yumva koko ikeneye ko umunyamakuru akosora ibyo wenda atangaza inzego z'ubutegetsi zibona ko bibangamiye bakamuhamagara bakabigira uburyo babiganiraho mu murongo runaka bigahabwa umurongo abenshi rero iyo bavuga cyane cyane nk'iyi miryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bw'itangazamakuru iyo basohora ibyegeranyo nibyo koko hari ibyo bavuga by'ukuri kuko kugeza ubu nubwo hari amategeko ari kwishyirwa mu bikorwa ryayo ni ikindi kibazo biratangaje ko ushobora nk'umunyamakuru kumara nk'ukwezi ushaka inkuru mu kigo runaka kandi itegeko rigena iminsi ntarengwa itanageze ku minsi mirongo itatu yo kugira ngo ube wabonye iyo nkuru ariko bikaba bitaba ari naho hazira bya bindi byo kuvuga ngo umunyamakuru none utangaza ibyo leta ishaka umwe basanzwe bamenyereye niwe uri buhabwe ayo makuru mu buryo bworoshye njye ni muri iyo ndorerwamo mbibonamo
uri umunyamakuru wabigize umwuga ukorera ku rubuga rwa interineti usangiye n'isi yose ariko kandi abo ubwira by'umwihariko bo mu rwanda ubasangiye n'abandi bantu nabo bakorera ku rubuga rwa interineti ariko bakora itangazamakuru batagize umwuga bari muri ba bandi twavugaga baba bishakira ababareba bashaka kugwiza umubare no kubona indonke rimwe na rimwe bakaba bashyiraho ibintu bidakurikije amahame y'itangazamakuru cyangwa se wenda bitanajyanye n'umuco wa kinyarwanda bamwe bashobora kubona nk'ibishora urubyiruko cyangwa se n'imbaga y'abanyarwanda muri rusange mu migenzereze itari myiza usangiye n'abo bantu isoko usangiye n'abo bantu abo mubwira urabona hakorwa iki kugira ngo hasohoke ibintu bifitiye rubanda akamaro Geoffrey ndagira ngo mbanze mubwire ko muri biriya biganiro wari uvuze hari bimwe na bimwe bikorwa mu buryo koko butari ubwa kinyamwuga ariko hari n'ibindi umuntu yicara imbere ya kamera akavuga ati tugiye kureba ukwezi k'umugore abatari bazi kubara ukwezi k'umugore dore uburyo bakubara ese wamenya ute ko wasamye ese hari ababikora mu buryo buri porofesiyoneri kandi hari n'ibiganiro byagiye bica ku maradiyo uretse no ku mbuga nkoranyambaga hano mu rwanda bikangurira abantu kumenya ubuzima bwabo bw'imyororokere no kubwitaho ibyo rero biraba bitandukanye na bya bindi by'aba bandi babikora mu buryo butari nk'ubwo wenda bashyiramo n'amagambo y'urukozasoni ibyo byo birumvikana ko abantu nk'abo ngabo birakwiye ko muri sosiyete muri iki gihe imihindagurikire y'umubiri w'abana bakiri bato igenda ihindagurika ku buryo ku myaka cumi n'ingahe usanga umwana w'umukobwa yaratwaye inda y'imburagihe birakwiye ko abantu nk'abo ngabo byo bahagurukirwa kandi bakabanza bakaganirizwa bakerekwa umurongo bakwiye kubikoramo kuko no muri biriya biganiro ntekereza ko hari ubutumwa inzego za leta by'umwihariko inzego z'ubuzima zakabaye zinyuzamo ku bufatanye na bari abanyamakuru ni inama numva yakurikizwa kuko ari nko mu kiganiro ukaba wanyuzamo ubutumwa bwa minisiteri y'ubuzima ugira uti nyabuneka dukomeze gufatanya kwirinda inda z'imburagihe niba bikunaniye ikoresha agakingirizo ubutumwa nk'ubwo ngubwo bigaragara ko mu rwanda bugenda bukendera bwakabaye bwimukira hariya ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ubutumwa bwo kurinda abana gutwara inda z'imburagihe bwakabaye naho buhanyuzwa nta mpamvu yo kumva ko iri tangazamakuru iri meyini cyangwa se amaradiyo n'amateleviziyo ari byo byakomeza kwifashisha kwifashishwa mu gihe imbuga nkoranyambaga ahubwo bigaragara ko arizo abantu benshi basigaye barimukiyeho mu gushaka amakuru mu gushaka ibyo biganiro birakwiye ko ku ruhande rwa leta bahindura ibitekerezo bakumva ko imbuga nkoranyambaga nazo kuko umuntu yirirwa na telefoni ye ariko ntabwo yirirwa agenda na televiziyo ye aho ngaho rero niho bakwiye gufatira abaturage baba bashaka no kunyuzamo ubutumwa bakaba babunyuza mu banyamakuru nk'abariya bakorera ku mbuga nkoranyambaga bwaba ubutumwa bujyanye n'ibya politike ubukungu se imyororokere nk'ibyo twavugaga naho bukajya buhanyura leta ntiyumve ko byaba ari ipfunwe gukorana n'abanyamakuru bari porofesiyoneri bakorera kuri murandasi icyo ni icya mbere icya kabiri abanyamakuru nabo badakora mu buryo porofesiyoneri inzego zibishinzwe zikabegera zikabahugura zikabaganiriza byaba na ngombwa zikabafatira ibihano ariko hatabayeho guhutazwa bitabanje no kugera mu rwego rw'amategeko ngo bajye mu nkiko bajye hehe izo nzego z'ubwazo zirahagije ko zashyiriweho itangazamakuru kugira ngo zifashishwe mu guhugura no kugarura mu murongo abanyamakuru mu byo twita professional ethics bagafatanya mu buryo bwa kinyamwuga mu guhugurana no gufashanya gusubira mu murongo icya gatatu ntekereza ni uko abaturage nabo inzego za leta zikwiye gushaka uburyo zifatanyije n'iyi miryango ihuza abanyamakuru hari za pakisi purese hari za rmc hari arg nk'uko nazigarukagaho rwanda media commission nyine na rgb birakwiye ko bazajya bategura ibiganiro niba ari ingaruka gihembwe niba ari ingaruka kwezi bigamije kuzamura media literacy mu baturage kugira ngo abaturage bamenye itangazamakuru mu by'ukuri ntibumve ko icyo babonye kuri youtube ari cyo ijana ku ijana bakagira indi critical analysis sinzi indi ubundi buryo bwo gusesengura ibyo bumvise ndetse no kumenya ngo niba umunyamakuru yavuze iki ese ni koko niko byagenze agakora wenda icyo twakwita verification akareba niba koko icyatangajwe aricyo bizanafasha gutuma izi mbuga zizerwa mu gihe leta yaba izinyujijemo bwa butumwa twavugaga kuko bizorohera umuturage ubereye muri bisi arimo ataha gushyiramo ekuteri akagenda yumva bwa butumwa bwa minisiteri y'ubuzima atari ngombwa kwirirwa agera mu rugo yanananiwe ngo acane televiziyo ajye kubureba kuri televiziyo jean de dieu karinijabo umunyamakuru ukorera primo tv ikorera ku murongo wa youtube izo nzego yavugaga zirimo ishyirahamwe nyarwanda ry'abanyamakuru n'urwego rw'abanyamakuru rw'igenzura ijwi ry'amerika yagerageje kubavugisha inshuro nyinshi ariko ntibyadukundira ubutumwa twabandikiye tubasaba kugirana ikiganiro kuri iyi ngingo barabusomye ariko ntibasubiza n'inshuro nyinshi twagerageje kubahamagara ntibitaba gusa ntibyatubujije gukomeza ikiganiro kuko twabashije kubona undi munyamakuru ufite ubunararibonye mu itangazamakuru ryo mu rwanda yigeze kuyobora ishyirahamwe nyarwanda ry'abanyamakuru ariko ubu ntakiri ku buyobozi bwaryo muri iki kiganiro turavugana nk'umunyamakuru wigenga bwana muganwa gonzaga ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika murakoze cyane ye turavuga ku mbuzi urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ruheruka gutanga ku bakoresha imbuga za interineti mu buryo ruvuga ko butemewe n'amategeko cyane cyane abanyamakuru wowe uri umunyamakuru w'inararibonye wigeze no kuyobora ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu rwanda ariko ubu tuvugana uravuga nk'umunyamakuru ku giti cyawe ntabwo ari ryo uvugira ariko ndagira ngo nkusabe udusangize kuri ubwo bunararibonye ibyo wabonaga igihe wari urimo bishobora kuba byakenera nk'iriya mbuzi yatanzwe ibyo wabonaga bitameze neza mu by'ukuri bikwiriye kwigwaho ubitusangije nk'ibi ntabwo navuga yuko hari ibyo ngewe ku giti cyanjye mbona bigeze ku rwego rw'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwakwinjiramo ibintu bishobora kuba bigihari bihari cyangwa bigaragara vuba bifuza yuko byakwigwaho bigakemura urwego rw'igihugu rw'abanyamakuru rw'igenzura kubera ko n'urugo ruzi cyangwa wakabaye ruzi uko umwuga w'itangazamakuru ukora haboneka n'ikibazo icyo ari cyo cyose bakifashisha uburyo buhari kugira ngo bagire inama cyangwa bafatire ibyemezo abanyamakuru barimo bashobora kuba bakora ibintu bitubahiriza amategeko y'umwuga w'itangazamakuru urebye n'ibyo umuvugizi w'urwego rw'igenzacyaha ribu yavuze n'ubundi bimwe n'amahame agenga umwuga w'itangazamakuru ntabwo asanzwe ko tugenda mu rwanda cyangwa no ku isi hose ntabwo byemera nta muntu wemerewe gukoresha itangazamakuru cyangwa uburyo ubwo ari bwose bw'itangazamakuru kugira ngo abibe urwango ahakana jenoside yakorewe abatutsi bateze amacakubiri cyangwa azangura abantu bishingiye ku uko bateye yaba ku gitsina yaba ku myemerere yaba ku kuri politiki yaba ku ruhu n'ibindi ibyo amahame mu bashakashatsi bikabyemera ikibazo gihari kigaragara impamvu zirimo kuvugwa muri iyi minsi ni uko itangazamakuru yagiye cyane kuri interineti hakoresheje social media biri mu buryo butandukanye hari social media ya facebook ya twitter ariko cyane cyane ukunda kuvugaho muri youtube rero ku mwanya mubona yuko ari amahirwe kuba tekinoloji ikoranabuhanga ryavutse ryahaye itangazamakuru uburyo bushya bwo gukora itangazamakuru bukagera ku bantu benshi ikindi kibazo kigaragara ni uko social media cyangwa youtube ni abakorwa b'abanyamakuru b'umwuga gusa n'abandi baturage baragemerera amategeko arabemerera kandi bariho abenshi bakora neza n'ubwo hajya byagaragara ingero niba batawe kuri yombi cyangwa abandi bakabazwa ariko nyirizina ku banyamakuru sinumva ko hari ikibazo kigeze aha ngaho cyagera mu rwego rw'igihugu cyacu
mu yandi magambo wowe uravuga uti niba urwego rw'igihugu rushinzwe kugenza ibyaha rwatanze iriya mbuzi ntabwo rurimo kureba abanyamakuru gusa rurareba imikoreshereze mibi muri rusange ya interineti amategeko arabemerera ni n'inshingano zabo kureba icyo biteganywa n'amategeko hari itegeko mpanabyaha hakaba hari n'itegeko rikora rijyanye no gukoresha imbuga nkoranyambaga sinzi ibimenyetso bafite cyangwa ibyo bamaze kubona ariko biri mu nshingano zabo n'amategeko arabemera kugira ngo babikurikire nanone ndakomeza nkubaze nk'umuntu ufite ubunararibonye mu itangazamakuru aho mu rwanda kuko ibyo ari byo byose urabibona byaba ibiri kuri izo mbuga zose umaze kuvuga urabona koko uyu muburo icyo twakwita woningi mu rurimi rw'icyongereza cyangwa se gukebura abantu bakoresha izi mbuga kije mu gihe hari ibyo nawe ubona binyuraho bidakurikije umwuga w'itangazamakuru hari ibigaragara hari ibigaragara ngira ngo ni ikintu hamaze igihe ibiganirwa mu gihugu ngira ngo na minisiteri ishinzwe ikoranabuhanga yigeze kubivuga bavuga se n'indi ushinzwe kuzagenzura imbuga nkoranyambaga sosho mediya ariko ntabwo ari ibintu byoroshye kubera ko akenshi sosho mediya nta n'ubwo ishingiye mu rwanda akenshi ni sosiyete z'abanyamerika biragoye kugira ngo hagire umuntu cyangwa urwego runaka rwagenzura ariko ikigaragara yuko nanjye umuntu uharanira ubwisanzure no gutanga ibitekerezo twifuza yuko uwagenzura sosho media yaba atari urwego rwa polisi cyangwa urwego rwa leta ahubwo aba ari urwego rwigenga kubera ko hari igihe bigaragara yuko bamwe bavuga ko abantu barimo gukoresha nabi sosho media ariko ugenzuye ugasanga hari abashaka ibitekerezo byabo ariko byatambuka gusa iby'abandi by'abantu batandukanye batumvikana nabo bitatambuka ariko hari n'aho ubona cyane cyane nko kuri sosho media zimwe na zimwe ugenda ubona kabisa ukabona yuko hari abantu bagifite ingengabitekerezo bafite amacakubiri cyangwa badafite politike ikwiye nk'umunyamakuru uvuze ku rwego rw'abanyamakuru inshingano irahari kugira ngo umunyamakuru yigengesereze arebe neza asengure neza ibyo agiye gutanga urubuga agiye guha abantu gutanga ibitekerezo areba ibikabaye bikishwaho icyiza ni uko yutube nyinshi ntabwo ziri layivu so uwo munyamakuru afite umwanya uhagije kugira ngo amaze kurekodinga ikiganiro agenda yongera acyumve yaba agishe n'inama akoresha n'amayinite yaba afite kugira ngo ibyo bemera gutambutsa gushyira ku rubuga rwabo baba bazi ko bitica amategeko bitica amahame agenga umugabo w'itangazamakuru kandi yose n'indi myitwarire myiza iboneye muri rubanda
gushishoza k'umunyamakuru bishobora no kuvamo kwigengesera bitewe n'icyo agiye kuvugaho nanone bishingiye ku mateka igihugu cy'u rwanda cyanyuzemo n'ibintu byumvikana ariko ibyo ngibyo usanga tubivuga gusa ku birebana n'impamvu za politiki tukibagirwa ko hari n'abandi bantu bashobora kubangamirwa n'impamvu zindi zitari za politiki ibyo byo inzego z'u rwanda hari icyo zibivugaho hari ubwo zibireba ku buryo bashobora kuba bavuga bati nyabuna n'abariya berekana ibintu runaka cyangwa se bakora muri ubu buryo hari ikintu tubashyiriyeho kigomba kuba kubibutsa kubakebura cyangwa birareba gusa abanyamakuru n'abatumirwa babo ntabwo bikunze kugaragara cyane ubundi inzego zikunda guhaguruka cyane igihe ari ibintu bifitanye isano cyangwa byagaragaye abantu batavuga uko amateka yakorewe abatutsi yemewe ariko ibindi uvuze cyane cyane ibyo uvuga hari nk'igihe hagaragara ibintu wakwita urukozasoni hari n'amategeko ashobora kuba bihana ariko ntabwo bigaragara kubera ko akenshi n'iyo debira hari hano mu rwanda yo kuvuga se ubundi se ibyo bintu ibitemewe n'ibihe ibyemewe n'ibihe bigarukira he cyane cyane yuko u rwanda ntabwo ari igihugu kiri cyonyine kiri mu muhano mpuzamahanga umucyo uraguka uragaragara ukava ukava hano mu gihugu ukinjira hano cyangwa ukava no mu rwanda ukajya n'ahandi kandi cyane cyane yuko interineti iri hose n'umuntu uba ureba ntabwo bivuga ko agomba kuba ari ku butaka bw'u rwanda ni ibintu bamwe baganiraho ariko ntabwo ubwanjye ukuntu usesemo ntabwo mbona ko hari hafata umurongo muri sosiyete hari abantu bakwita yuko hari abari libure cyane hari n'abari konservative abajya ahagarariye kuri gakondo cyane ntabwo haragaragara umurongo n'igihe rimwe na rimwe hagize nk'umuyobozi ugerageza gukebura usanga abantu bamwe bamunenga bamwibasiye impande zose za deba ziracyahari ni byiza kugira ngo abantu babanze baganireho ntihaza kugaragara ibyemewe n'ibitemewe nibura haba ari ikintu abantu benshi bumvikanaho bidashingiye ku myemerere ku miterere ku myaka kubera ko urumva urubyiruko n'abantu bakuze akenshi ntabwo babyumva kimwe nta kibazo y'uko abantu bakomeza kubiganiraho ariko nko mu itangazamakuru amahame agiye mu itangazamakuru hari aho bigarukira cyane cyane itangazamakuru rirebwa n'abantu bose rirebwa n'abakuze n'abana hari aho umuntu agomba gushoza umuyobozi w'itangazamakuru ukamenya yuko hari ibintu bitemewe n'ibyemewe komereza aho rero nanone ku itangazamakuru nyine n'ubundi niho ruzingiye nubwo twari tugiye hirya gato urabona izo ngamba noneho zishyizweho zirasiga he itangazamakuru ry'u rwanda riraza kuba rimeze neza cyangwa mu minsi iri imbere rishobora kugira ibibazo bishingiye kuri izo mbuzi byumvikana ko zizakurikirwa n'igikorwa
mbere na mbere hari ibikwiriye kuba byakorwa byihutirwa ikintu cya mbere urwego rugenzura abanyamakuru n'abanyamakuru bakabaye bashyiraho umurongo bakongera gusobanura amahame n'imikorere cyane cyane ku ngingo zikomeye zidakunda kuganirwa cyane mu gihugu umunyamakuru akamenya aho agomba kugarukira n'aho atagomba kugarukira kugira ngo nabo bavuge amategeko kubera ko bashobora kuvuga uti hari umuntu utarimo kubahiriza amategeko ariko ubwayo adasobanutse kubera ko ndabizi n'ubu ngubu hari amategeko yarezwe mu rukiko rw'ikirenga kugira ngo abanyamakuru bumva ko atubahiriza itegeko nshinga tuzanafasha urukiko rw'ikirenga rushinzwe gusobanura amategeko ruyasobanura neza kugira ngo nagonge ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo icya kabiri kijyanye n'icyo nari mvuze mbere urwego rw'abanyamakuru rw'igenzura rugaragare rugaragarira abanyamakuru yuko rutabogamye rushobora kumva ibitekerezo impande zabo zombi yaba abanenga leta cyangwa abashyigikira leta kubera ko hari igihe bigaragara bamwe bakakubwira ati kuki batumiza aba aba n'aba kandi hari abakora byenda gusa n'ibyo ariko bo basa n'abafite ubudahangarwa kubera ko birafasha cyane kugira ngo icyizere gihari cyangwa cyiyongere kugira bifashe cyane aha ngaha bizatuma inzego z'umutekano cyane cyane uribwa n'izindi z'inzego z'asaha zitinjira mu by'itangazamakuru ahubwo bigakemurirwa mu mwuga ikindi kigomba gusobanuka ni ubundi se itangazamakuru rivaye rikagarushira hehe haracyarimo iyo kutumvikanaho bakavuga ati abayutubazi ntabwo ari abanyamakuru abandi bakavuga ati oya nabo ni uburyo bw'itangazamakuru birimo kwevurwa hari umurongo unesco yatanze ivuga yuko umwuga w'itangazamakuru ugomba kwagurwa n'abariya batanga ibitekerezo cyangwa bafite amikoro n'ababurogazi n'abayutubazi nabo bafata nk'abanyamakuru ariko nabo bakemera yuko bagomba gukurikiza amahame agenga umwuga w'itangazamakuru kugira ngo bifashe n'izindi nzego zishinzwe uburyo busa kutinjira umunsi ku wundi mu mikorere y'abantu batanga ibitekerezo bigenze gutyo ndumva ubwisanzure butahungabanya na cyane ariko bibaye ngombwa kugira ngo bijye mu manza aba ari ikibazo gikomeye cyane byatera n'ubwoba n'abandi basanzwe bakora neza bataritswe amategeko ayo ari yose nabo batinya gukomeza gukora akazi kabo bisanzuye uko ubona ibikenewe nk'umuntu ufite ubunararibonye mu bugenzuzi bw'itangazamakuru haba mu buryo bw'ibyuma bikenewe haba mu buryo bw'abakozi bakenewe haba mu buryo bw'ubushobozi abo bakozi bagombye kuba bafite urabona ibikenewe kugira ngo habeho icyo nakwita kunonosorwa kw'amakuru asohoka ku murongo wa interineti mu rwanda hatitawe ku bwigenge bw'imirongo ituruka hanze y'u rwanda cyangwa se ibikorerwa hanze y'u rwanda tuvugiye ku bikorerwa mu rwanda gusa ibyo bintu urabona ari inzira ngufi ntabwo ari inzira ngufi bisaba igihe ariko binasaba n'abantu bose bashaka gukoresha uburyo interineti kwihugura kumenya cyane cyane abatanga ibiganiro kuri yutube kubera ko urabona bitandukanye n'amateleviziyo yari asanzwe biroroha cyane umuntu wese ufite ijambo ubundi byakaba ari byiza nawe kumva yagera yajya kuri kamera nawe akavuga ibimuri ku mutima ariko kubera ko byagiye bigaragara yuko harimo ibishobora kwica n'amategeko niyo mpamvu hari abantu barimo kuburana abantu bari mu mwuga w'itangazamakuru batanga uru rubuga baremerewe kandi ni byiza yuko batanga urubuga ku bantu benshi ariko ntabwo byaba byiza dufite umunyamakuru ufunze dufite umunyamakuru watewe ubwoba dufite umunyamakuru urimo kubera ko hari n'abantu bihaye umwanya bari kuri social media birirwa batuka abanyamakuru bavuga kanaka mu mwaka ikarita mu gihe buke ariko ugasanga nta muntu urimo gufasha mu gukebura hakagaragaramo n'urwikekwe rurahari ubu ngubu turaribona kandi atari ibintu byiza mu mwuga aho usanga ibitangazamakuru bihanganye kubera imirongo ya politiki bigenderaho ni ikintu cy'ingenzi yuko abanyamakuru bakwitondera kubogamira ku ruhande rumwe rwa politiki ntagaragare nk'igikoresho cya yaba opozisiyo cyangwa yaba ishyaka ryo ku butegetsi kubera ko bimukuraho bwa bunyamuga bwa bundi icyo bita independence bugara yuko uri umuntu uri hagati y'impande zombi wowe ushinzwe guha ukuri abaturage biracyarimo inzira kubera ko social media ni ikintu kirimo kuvuruwani ntabwo ari ibintu byari bisanzwe ariko ndakeka yuko abantu niboroherana bagakomeza ibiganiro habemo ubuherezabundi bizafasha kugira ngo itangazamakuru rikore neza mu gihe kiri imbere bwadamuganwa gonzaga ndagushimiye cyane uyu mwanya uhaye ikiganiro muri isanga nawe turabashimira murakoze cyane nshimiye namwe mwese inshuti z'ijwi ry'amerika by'umwihariko ikiganiro muri isanga iki uyu munsi ntaho tugisoreje mbibutsa ko mwagisanga ku rubuga rwa interineti igihe cyose kuri wa eshatu radiyo yacu viyewe akadomo komu reka mbonereho no kubararikira ibindi biganiro biri imbere hano ku ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mukomeze kugira ibihe byiza radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'ubururu